Barattoota galchuumsa nagaa vii'oo afaan Oromoo caqasuu jirtan. vii'oo afaan Oromoo wixataa gajimaata galgal sa'aatii lamaa wadha kaak sa'aatii sadiitti meetira baandii 2225 fi vii'oo 24 naayil sa'aatirraa caqasuu jirtan yaayyuu jalqabnee dhiyaadha. Roobi adoolessi 29 barhum 2020 keessa jirra waan arqamnu oduun jalqabna tujubeetti oduu nutti.
Dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan oduu har'aan sin dhageessisa. Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz aanaa gubaa keessatti roobi dabre jechuun adoolessa 27 bara 2020 gurmuun hidhatan dhaloota maaraa irratti haleellaa raawwataniin lubbuun namoota kudha afurii duunii fi kabroon jaamadaa'u daayirektarri biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo amaaraa raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsanii jiru. Aangawichi obbo Gizaawu Xirunee ibsa kennaniin kan gochaa kana raawwate. Fiinxaaleeyyii ergamtoota adda bilisummaa uummata Tigraay jechuun ibsan namoonni haleellaa sanaan miidhaman kanneen VOA'n dubbise haleellaan sun adda addummaa sabummaatti xiyyeeffatee kan geggeessame ta'uu dubbatan. Ittaanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa Beenishaangul Gumuz obbo Abdulaaziz Mahammed garuu haleellaan sun kan adda addummaa sabummaa irratti hundaa'ee geggeessame miti hidhaan laga bayaa bishaaniin guutamuu hordofee. milkaa'ina sana danquuf jecha kan ergamtoonni raawwatan jechuu isaanii aster misgaanaa'u baahirdaar irraa gabaastee jirti. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Amaaraa warreen yeroo adda addaatti akka naannoon Amaaraa jeeqamu taasisan namoota bakka biraatii dhufan otoo hin taane dhalattootuma naannichaa bitamtoota ajandaa daddabarsanii kennan jechuudhaan kallattiin fuulduraas ergama bitamtoota jedhan kanaa fashilsiisuu akka ta'e dubbatanii jiru. Pireezidaantichi bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xirunee kan kaleessa xumurame gumii idilee kudha shanaffaa mana maree mootummaa naannoo Amaaraa irratti kana dubbatan. Manni maree sun gumii guyyoota lamaaf geggeesseen baajeta bara 2013 birrii biliyoona 62f qabxii torba kan raggaasise yoo ta'u muudama hoogganaa biiroo tokkoo fi kan abboota murtii manneen murtii muummichaa olaanaaf aanaalee walumaa galatti dhibba tokkoof torbaatamaas raggaasisee jira jechuudhaan aster misgaanaa'u baahirdaar irraa gabaastee jirti. godinaa koonsoof aanaa addaa alleerraa kanneen buqqifaman lammiiwwan kuma digdama ta'an gargaarsi namoomaa akka isaaniif taasisamu iyyatanii jiru. koomishinarri koomishina hooggansa hojii yaaddoo balaa obbo Gaantaa Gaarumaa ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin gareen miidhaa dhaqqabe sana qulqulleeffachuudhaaf ramadame gara sanatti ergamee jira jedhu. Gabaasaa Yoonaataan Zabriyoos tujubeetu dhiyeessa.
Godina Koonsoof aanaa Allee gidduutti lafti kan kooti jechuun walitti bu'iinsa uumameen lammiiwwan kuma digdamaa ol qe'ee ofirraa buqqa'uu isaaniif gargaarsa yeroo atattamaa waan hin argataniif miidhamaa jiraachuun bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Maqaaf eenyummaan isaanii akka hin ibsamne kan gaafatan lammiiwwan kun rakkoof dararaa keessatti kufuu isaanii dubbatanii deeggarsi akka godhamuuf gaafataniiru. Qe'ee ofiirraa kanneen godaanan jiraattonni godina Koonsoo bakka jiraataa turan aanaa Alleerraa buqqa'anii laga ce'anii godina Oomoo Kibbaa magaalaa Waayixoo keessa buufatanii kan jiran ta'ullee dubbataniiru. Walitti bu'iinsa kanaan lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'an kuma digdama ta'uu isaaniif irra hedduun isaanii aanaa Allee ganda addaa qarqartee jedhamurraa buqqa'uu kan dubbatan itti gaafatamaan dhimmootii nagaaf nageenya godina koonsoo obbo Hasan turan obbo Hasan akka jedhanitti torban darberraa torban kana nagaan hangi tokko jira garuu walitti bu'iinsi sun guutummaatti hin dhaabanne jedhan godinni koonsoo kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'aniif hedduu miidhaman hamma danda'e gargaaruu jalqabuu isaallee tuqaniiru lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'an keessaa lakkoofsi isaanii hedduu kanneen ta'an baqatanii gara gandeen beenaa tsamaayiif biyyaayilee seenuu isaaniillee ibsaniiru. Walitti bu'iinsi sun miidhaa kan dhaqqabsiise hoogganni bulchiinsa lamaanii walii galuu dhabuu isaaniif qooda walitti bu'iinsa sana tasgabbeessu akka inni hammaatu gochuu isaanii yoo ta'u, walii walii isaanii yakkuudhaan illee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Koomishinarri koomishina dhimmootii sodaa balaa naannoo gama kibbaa obbo Gantaa Gaaromaa walitti bu'iinsa sana tasgabbeessuuf hojjetamaa jiraachuu ibsanii deeggarsa gochuun akka danda'amuttis garee miidhaa sana xiinxaluu gamasitti ergamuu ibsanii jiru. godina koonsoof aanaa addaa allee gidduutti walitti bu'iinsi uumame guyyoota saddeetiif kan ture yoo ta'u gama koonsoon namoonni kudhan gama aanaa addaa alleen immoo namoonni ja'a du'uu isaanii raadiyoon sagalee ameerikaa aangawoota mootummaa godina sanaaf kan aanaa addaa sanaa tuquudhaan gabaasuunsaa ni yaadatamaa jedha yoonaattaan zabdiyoos hawaasaarraa.
kan dhiyeenya tigraay keessatti hundeessame paartiin siyaasaa haaraan baayitoonaa jedhamu paartiin adda bilisummaa uummata tigraay waltajjii siyaasaa akka banuu fi mormitoota maqaa xureessuu akka dhaabu gaafate jechuudhaan mulugeetaa asbahaa maqaleerraa gabaasee jira. turkiin bitamtoota waraanaa dhibba hedduu somaaliyaarraa gara liibiyaatti bobbaaftee jirti jechuudhaan maddeen odeessii liibiyaaf somaaliyaa dubbatanii jiru bitamtoonni loltoonni somaaliyaa kun humnoota liibiyaa gama bahaa ka komaander jeneraal kaliifaa aftaariin hoogganaman akka waraanan turkiin bobbaafamuu isaanii dubbatan maddeen oduu kun gabaasaa edwaard yeraaniyaan sooratu dhiyeessa.
liibiyaa abbootii waraanaa lamatti wal qabeetiin gamgamaan bulchuu jira tokko waraana gna jedhee maqaa baafate kaan ammoo waraana lna jedheetiin maqaa baafate akka daayirektarii miidiyaa waraana liibiyaa kolonel khaalid mahajuurii televezyiinii araba irratti torbaan dabre jedhetti tarkiin milishoota tiripoolii jiran qarqaarteetiin dirsirtee lolte deebisuu fi waraana namaan fixxu humna hedduu achi duulchifatte.
نحن رصدنا وصول الأعداد إلى 19000 وعاد منهم 3500 المدة الماضية وفي اليومين الماضيين يبدو أن هناك نوعية معينة warri hojii akkanaatiif soomaaliya filatan jedhan ammoo achi ga'uuf dhibaachuun ammatti mirkanaa miti tokkummaan mootummoota nami seeraan liibiyaa bulchuu jiru waraana gna jedhee mirkaneesseef mootummaan waraana gna akka tokkummaa mootummootaatti muummee ministeera faayiz alsaraajiiti tanaaf gargaaruu jirallee fulaan akkan diraaf walaaduu jiran sirte lafa qarii lafaa jirtu daarii lafaa jirti qabeenyi guddaa qabdillee sirte tana gna fi lna walirra qabuu jira walirra fudhachuuf waraanni gna kunin sirte tan waraana khaliifa haftaar hamaqaa lna jedhamu irra deebifachuuf loluu jira oduun dhibiin ammoo akkum tarkii kataarilleen sirte deebisuu fi sumaalota humna hedduu duulchifteetiin hurfoo jirti duultee achi ga'uyyuun ooltedhan footoo waraana kanaallee miidiyaa arabaa hedduu irratti babba'uu jirti tarkiin cibra waraanaa hedduu soomaalee keeyyatti kataar waliin taatetti waraanaa fi basaasa soomaalee hedduu leenjifteef akka oduun miidiyaa arabaatti Paul Sullivan Ameerikaa Washington DC'tti yuunivarsiitii ittis biyya National Defense University jedhanitti barsiisa. Tarkiin waraan namaan fixan Liibiyaatti oofuun waamamaati jedha. Maan jennaan akka jechisaatti namni tarkii ibiddi sun duuduun fedhu abbootiin waraan Liibiyaa yoo waladhani marru hedduu waraan waliin fixan qaxarataniitiin biyyi dhibii walitti yaammatan. Pirezidaantiin Liibiyaa Kaduriilleen waraan ofii dhugeeffachuu didee jennaan waraan ofii diigee waraan dhibii qaxarateetiin ala bitate. Rami Abdelrahman dhaaba Biriitish jiru harakkoo Siiriyaa tootkeessa hojjeta. tarkiin jar namaan fixan humna kudhan saddeetii sirte keessa filatteetiin liibiyaatti duulchiftee jedha taatulli akka oduu himaa waraan liibiyaa major jeneraal ahmed almasaaritti waraanni siiriyaa guuranii dhufaniin kunin humni hedduun torban dabre keessa bidiruu duude tiripooliin qaxxaamureetiin xaaliyaanatti baqachuuf karaatti bu'e.
kadhagaa jirtan as waashingten diisii irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. imallajii ka yeroo kaan amantoonni musliimaa miliyoona lamaa ol ta'an waggaa waggaatti makkaatti walgaanii ayyaaneffatan sababaa vaayirasii koronaa irraa kan ka'e lammiiwwan saawudii arabiyaa fi jiraattota alarraa filataman kuma tokko ta'an qofaan roobii irraa eegalee kan ayyaaneffamu ta'uun beekamee jira saawud arabiyaan namoota biyyoota alaa torbanneen dura fo'ataman irraa kan hafe imaltoonni biyyoota addunyaarraa ayyaana hajiif gara makkaatti malan akka biyyattiin seenan uggurtee jirti. imaltoonni alaa filataman kunneen umriin isaanii waggaa 25 gidduu yoo ta'u ayyaanicha hajii jalqabamuu isaa dura torban tokkoof hoteelota isaanii keessatti akka adda baafamanii turan taasisaman eega ayyaanicha hajii guyyoota shaniif geggeessamee xumurame boodas torban tokkoof namarraa adda ba'anii ka tursiifaman ta'uun beekamee jira. saawudi arabiyaa keessatti agammaatti namoonni kuma dhibba lamaaf kuma torbaatamaa ol vaayirasii koronaan qabamuun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u kanneen du'an gara kuma lamaaf dhibba saddeetiiti. yuunaayitid isteets keessatti akka karoorfametti manneen barnootaa waggaa barnootaa haaraaf banamuuf yeroo torbanneen hagi tokko hafanitti ittaanaa pireezidaantii yuunaayitid isteets maayik peens ka bulchiisi pireezidaanti tiraamp barattoonni kallattiidhaan manneen barnootaa deemuun barsiisota isaaniirraa barachuu filate deeggaruun dhiibbaa gochuuf jecha har'a kutaa noorz kaarolaanaatti imalanii jiru hoogganoonni kutaa sanaaf falmitoonni kabiroon garuu sababaa vaayirasii koronaaf jecha mirgi waan filatan murteessuu naannoleef kennamuu qabu jechuun falmaa jiran kutaa yuunaayitid isteets joorjiyaan ka dhiyeenya du'aan boqotan miseensa mana maree yuunaayitid isteetsiif qabsaawaa mirga ummataa beekamaa joon luwisiif har'a galma mana maree atlaantaa jiru keessatti sirna geggeessaa deemsisaa jirti. reeffi joon luwis har'a waaree booda galma gamoo mana maree sana keessa kaayame uummanni itti yaa'ee daawwachuudhaan kabajaadhaan nagaa dhumaatti itti dhaama jedhamee jira. joon luwis dhukkuba kaansariitiin waggaa tokkoof eega dhukkubsataa turanii booda umrii isaanii waggaa saddeettamaatti torban dabre boqotan. waggoota soddomii sadiif atlaantaaf naannawa isheerraa filatamanii tajaajilaa turan joon luwis sirna awwaalcha isaanii dhuunfaatti boor waldaa kiristaanaa dr maartiin luuter king keessaa tajaajilaa turan ebenezer baaptist church jedhamutti eega geggeessame booda reeffi isaanii bakka awwaalchaa atlaantaa keessa jiru ka saawuz viyuu semetari jedhamutti kan awwaalamu ta'uun beekamee jira dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma.
viiyoo afaan oromoo caqasuuf jirtan. Xiinxala siyaasaa Jawaar Mohaammed Arda Marroo sadeessootiif mana murtiitiin dhufaniitiin himatan. Torbaan lamaan duubatti mana murtiitti deebi'e. Jawaar miilota hooggantootaa fi miseensota paartii mormitu Koongireesii Federaalistii Oromoo ijjecha Hacaaluu Hundeessaatiin duubatti boriyya qabaman keessa tokko. Dhaddacha irratti poolisiilleen waan qoradhee jedhe mana murtiitti himate. Yakka guddaa jedhanitti beellam torbaan lama gaafatan. Abukaatootii Jawaar Faan ammoo hojiin hojjetame gahaa miti qorattooti poolisii ammatti sila waan qorannee jedhan fixaniitiin dhiyeessuu qabanii jedhaniitiin mana murtiitti himatan. Poolisiin ammoo wanni Jawaariin himatan reefu guruu hooggantoota mootummaa ajjeesuuf yaalu ijjecha poolisiin shakkamu sabaaf sablammoota walitti buusuu yakka waltadhaaf bal'aa waan taateefi jedhaniitiin beellam gaafatan. Obbo Tulii Baayisaa abukaatota Jawaar keessa tokko tigisti gammee dubbise olmaan mana murtii har'aa akkam ture jennaan.
Akka dhiyaataniin abukaatoti isaanii nama torba wajjin dhiyaatanii poolisiin yeroo naa kenname keessatti hojiiwwan hojjete jedhu gabaasa mana murtiif dhiyeessee abukaatonni hojiin hojjetame jedhamu kun gahaa miti. Yeroo kana keessatti xumuranii dhiyeessuu qabu turanii kan jiru dhiyeessanii qorattoonni yeroo dabalataa guyyaa kudha afur kennamu jedhanii gaafatanii abukaatonni guyyaan kun kennamuu hin qabu yeroo isaan gaafatanii fudhataman qabu jedhamee bira darbamee mirgi wabii eegamuu fi qaba kan jedhu kaasanii kana gidduutiin obbo Jawaar iyyannaa yookaan himata irratti dhiyaateef deebii mana murtiitiif kennanii turanii isaan kan jedhani ani nama nagaadhaan qabsaa'udha nagaadhaan qabsaa'udha biyya kanatti galee namoonni hidhatanii mootummaadhaan falmaniyyuu hiikkatanii akka isaan biyya kana keessatti galan gola oromiyaa hedduu keessa deemee meeshaa kuma tokko ol hiikkachiisne mootummaatti kan namoota jirudha namoota nagaa ta'uu keenya kuniyyuu ni agarsiisa. Akka isaan jedhan kana nuti nama qindeessinee akka namni du'u akka qabeenyi badu hin goone kun dhimma siyaasaati malee dhimma seeraa miti. qorannaan deemaa jirus qorannaa yakka osoo hin ta'in qorannaa siyaasaati. Kanaafiyyuu fala kan ta'u qorannaa kanatti fufsiisanii baasii hin taane mootummaanis baasuu qorattoota dhamaasuu poolisii dhamaasuu abukaatota dhamaasuu osoo hin ta'in furmaata kan ta'u ta'anii haasaa nagaa taasisanii haasaa siyaasaatiin furamuu qaba malee kun karaa mana murtiitiin kan furamu miti isa sana manni murtii akka na hawwatu jedhanii mana murtiitiif isa kana ibsaniiru murtii yannaa yaada bitaan mirgaan dhiyaate erga ilaalee booda yeroo dabalataa guyyaa kudha lama jechuun gaafa kudha tokko saddeet kuma lamaaf digdama itti beellamee jiraachuu akka lakkoofsa sanan jetti.
Qorannaan dhihaatee ammas abukaatonii fi obbo Jawaar immoo karaa keessa waan jiru himtanii booda dhaddacharraa deebina baalangaa maal ture?
Yakki kun wantoota yakki bal'aadha. Iddoo adda addaatti raawwatame. Lafa hedduu kan waliin gahee fi hojiin hojjennellee hojii quubsaa fi hojii ragaan barbaachisaa kan mul'isu arginee jirra. Kanaaf yeroo dabalataan mallee nuu kennamuu qaba xumuruu dandeenyee wanti kun bal'aadha iddoo adda addaatti namoota adda addaan beekana itti ragaa isaanii irraa fuudhee xumurre waan ta'eef yeroo nuu kennamuu qaba. Ulfina yakkichaa hojii wal qabatee yeroo dabalataa barbaadna waan jedheef manni murtii galmee qorannaa poolisii irraa fuudhee dhaddacha addaan kutee gara daqiiqaa afurtama afurtamii shanii booda erga galmee qoratee booda kan hin ajaje keessa.
Egaan kanaan wal qabatee haalli keessa turan yeroo darbee obbo Jawaar yeroo mana murtiitti dhihaatanitti mana lafa jalaatti hidhamanii jiraachuu akka qorruu fi maatiidhaanis akka seerri eeyyamutti wal argaa akka hin jirre himanii san irratti wanni fooyya'ee jira amma.
Mana murtiitti himuu baataniyyuu kaleessa isaan dhaqee dubbiseen ture maatii wajjin haalli itti wal dubbisan amma fooyya'ee jira. Torbee garasii keessa akkuma waan hin fooyyofneef haati Jawaar bokkaa keessa dhaabbatanii akka isaan dubbisan ajajamee gaafa ajajamu obbo Jawaar haala kanaan dubbisuu hin deebi'u jedhee manatti ol deebi'ee nyaata guyyaa tokko lagatee jennaan achi waliin dubbatanii mana wayii ijaaranii mana keessatti itti dhiyaatanii akka isaan waliin haasa'an ta'eera. Garuu ammayyuu naannoo sana kan jiru inni namoota afaan Oromoo beekan fidanii nu bira dhaabuu yoo nuti haasofnu ijjiitii haasa'uu hin dandeenye kan jedhutu jira. Garuu mana murtii sarara komii kana hin kaasne amma ta'e fooyya'eera waan ta'eef haa ta'u haa ta'u jedhanii dhiisan.
Obbo Tuulii Baay'isaa garee abukaatotaa dhimma obbo Jawaar Mahammadii fi namoota kaan isaa wajjin to'annaa jala oolfamanii hordofu keessaa odeeffannoo nuun kennaniif ulfaadhaa isiniin jedha fayyaa taasise.
Ani Tigist Gammeetii, Niiwork irraa.
Oromiyaatti ammallee biqiltuu dhaabuu jiran akka oduu arganneetti pirezidaantiin Oromiyaalleen warra shawaa kaabaa aanaa daagameetti biqiltuu dhaabu keessaa tokko Tsahaay Daamtoot nu erge.
Har'a akka naannoo Oromiyaatti duula ashaaraa magariisaa jechuun biqiltuun miiliyoona dhibba sadii fi afurii ol dhaabuudhaaf godinaalee magaalota Oromiyaa hunda keessatti biqiltuun dhaabamaa ooleera. Duula biqiltuu dhaabuu kanarrattis pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hoggansi naannoo hedduun hirmaataniiru. Obbo Shimallis godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo fi Dagamitti biqiltuu dhaabaniiru. Ergaas dabarsaniiru. Biyyi kun osoo qabeenya uumamaan badhaatee dargaggeessa humna oomishaa ta'e bal'inaan qabdu hiyyummaa keessatti argamtii jechuun kanaaf falla dhahuudhaaf tarsiimoon boocamee hojiin eegalamee jira jedhan. Tarsiimoo hiyyummaa keessaa bahuudhaaf wixineeffame keessaa duulli ashaaraa magariisaa kan bara darbe eegalame isa ijoodhas jedhan. Biqiltuu dhaabuun kunuunsuun dhalootaaf magariisummaa dhaalchisuuf hojjechuunis barbaachisaa ta'uu ibsaniiru.
Ashaaraan magariisaa dhaloota har'aatiifis hundaa ol immoo dhaloota boruutiif dhaloonni boruu dhaloota gammoojjii keessa jiraatu duntaan qilleensa gaarii keessa jiraatu dhaloota bishaan dhabee rakkatu duntaan bishaan itti fayyadamee jallisiidhaan misoomsee jiruuf jireenya isaa sadarkaa olaanaatti jijjiiru dhaloota lafa gabbataarra qe'ee gabbataarra dhaloota itti aanuuf immoo dhaloota waan dabarsuuf harkaa qabaatu akka ta'uuf bara kanas akka naannoo keenyatti biqiltuu biiliyoona sadi tuqaa afur dhaabuu irratti argama. Hojii dinqisiisaa amma sa'aatii kanaatti raawwatamee jira.
Qonnaan bultoonni ooyiruu isaanii irratti biqiltuun mukeen firiin isaanii nyaatamu kan akka maangoo, abukaadoo fi kanneen biroo kilaasteraan dhaabame akka ibsanitti dhaabbiin biqiltuu bara kanaa ashaaraa magariisaa kaa'uun cinatti wabii midhaan nyaataa waggoota muraasa keessatti mirkaneessuuf kan akeekedha jedhan. Akka qonnaan bultoonni kunneen jedhanitti lafti bara kana biqiltuun avukaadoo irratti dhaabame kanarraa oomishni argachaa turanii fi bu'aa isaan yeroo avukaadoon kun oomisha kennuu eegalu argatan dachaa wal caalaa jechuun ibsaniiru.
Duri midhaan nyaataa midhaan adda addaa xaafii, shumburaa, garbuu maal waan midhaan nyaataati. Egaa midhaan nyaataa kana hin oomishne malee lafichi midhaan nyaatatti irratti dadhabaa jira. Oomisha kennu. Oomishni oomishnes immoo ekspoort hin ta'u. biyyuma kana keessatti waatamee ta'u dhuma. Amma mootummaan immoo abukaadoo kana ekspoortan godhamu maallaqa biyya alaa hannu galchu waan akkasiititti nu barachiisee itti deemaa nuun jedhee waan nuun jedheef waan gahee mootummaan irratti xiyyeeffatee ta'u wannoo jedhu san nuus itti gallee raawwanne haala gahaadhaan haala gahaadhaan ofii keenyaafis guddannee biyyas guddisuun akkaataan itti jammarre jechuudha. Kunuunsa bichaadhaan barbaadu. Namoonni anafaan illee kana keessatti kiraastara kana keessa gale warroota hin beekne kunuunsa godhuu bichaa akka godhanidha. Kunuunsa hoogaan amma hanbarreen gaddaa amma amma kana ga'ee jira. Oon kunuunsin immoo gaduma bada.
Akka yaada qonnaan bultoota kanaatti hojiin biqiltuu firiin isaa nyaatamu kilaasteraan lafa qonnaan bultootaa irratti dhaabuun kun qonnaan bultoota humna hin qabneef tumsa guddaadhas jedhan.
Kilaasteraan oomishuun wal gargaarsa ta'a. Dadhabaan nu keessa hin jira. Gabareen bifa qaba. Soorechi hin jira, jiddugaleechi hin jira, gabaree dadhabaan hin jira. Kanaaf gabaree dadhabaanis soorechis jiddugaleechis wal gargaaree kilaasteraan akka hojjennuuf hin gargaareedha ta'ee yaadaan. Innaa gabareen hundi wal hin qixxaatu. Qonna xaafii irrattis, qonna shumburaa irrattis, wal dabra gabareen humni isaa jechuudha. Kun immoo kilaasteraan hojjan hojiis wal gargaarretti baasii addaatis waan inni jiru wal gargaarretti wal jajjabeechine bakkaan gahuudhaaf nu gargaara jedhee yaadaan.
Dhaabbiin biqiltuu guyyaa tokkotti miiliyoona sadii ol dhaabuuf jedhame ganama sa'a kudha lamarraa eegalame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.
viiyoo afaan oromoo caqasuu jirtan. paartiin zimbaabuwee bulchuuti zaanuu pf biyyi isaaniitti ambaasaaddara ameerikaa biriyaan niikolaas nama dhibaaf jeequmsaan deemu jettee ameerikaallee himatte ambaasaaddara kana biyya baasuuf doorsifte. Tan maleellee mootummaan Zimbaabuwee nama kudhanii afurii wanjalaan poolisiin barbaaddii jettu maqaa dhoofte taatullee waan himatanii wanjala warraan maqeeffatan kan maqaan dhoofne. Paartiin mormitu ammoo mootummaan hiriira uummatii rakkoo himachuuf jimaata qopheeffatetti dubbii jijjiiruuf tan tolchuu jira jedha. kolomboos mavungaa taraaree nu erge nugusuunitti.
paartii Zimbaabuwee bulchaa jiru zaanuu PF tiif oduu himaa kan ta'an Paatrik Chinamaasaa wiixata dheengaddaa gara dhiyaatti ibsa laataniin dhaarii fi dheekkamsa mootummaa Ameerikaa fi ambaasaaddara Ameerikaa Zimbaabuweetti jiranii Biraan Niikols irratti qaban ifa godhan. Akka oduu himaan kun jedhanitti Ameerikaan karaa ambaasaaddara ishee Biraan Niikols hiriirri mormii mootummaa balaaleffatu jimaata dhufu akka adeemsifamu gochuudhaan paartii mormitootaa MDC jedhamuuf deeggarsa gootii jedhan.
If he continues engaging in acts of undermining the republic, mobilizing and funding disturbances, coordinating violence, Uummata kakaasuu hokkaraaf deeggarsa maallaqaa gochuu akkasumas jeequmsa qindeessuu dabalatee loote seentota leenjisuu irratti bobba'uu kan itti fufu yoo ta'e riippaabilikicha balaaf saaxilan waan ta'eef hoggansi keenya ajaja dhumaa biyya gadhiisee akka ba'u ajajuurraa boodattiin jedhu. Dippiloomatiin amala kashlabbee godhachuu hin qabu seeraan buluu qaba. Biraan Niikols garuu seera dhabeessa. Ambaasaaddar Niikols biyya kana keessatti diipiloomatii hundaa olii akka hin taane yaadachiisuu ni feena. Inumaa Ameerikaa irraa waan barannu hin qabnu ture kan jedhan. Haraaree magaalaa guddoo biyyattii kan jiru embaasiin Ameerikaa waan jedhame kan akkasumas ambaasaadara Ameerikaa biyya ari'uu fi doorsisa godhame kanaa fi deebiin battalatti laate hin jiru. Gama kaaniin garuu dhibeen gamtaan socho'uu paartii zaanuu PF keessatti mul'atu jecha jajjabaa Yuunaayitid Isteetsi irratti dhagahamaa jiru sababaa ta'uu malaa jedhu kooleejii Pooliiteeknikii Haraareetti barsiisaa hariiroo addunyaa kan ta'an Alekzaandar Ruzeero.
Because it's undiplomatic, it's uncalled for, for a, a party functionary. And calling the United States of America as ambassador a party.
qaami paartii tokkoo ambaasaaddara ameerikaatiin kashlabbee seera dhabeessa jechuun jecha dippiloomaasii miti jedhamu dhumti itti hin turre sirrii miti kanuma ammoo wayitaa biyyattiin ameerikaanota garaa laaffisachuuf jecha doolaarii miiliyoonii dhibba shanii haga miiliyoonii dhibba sagalii baasii gootee ogeeyyatu seeraa bobbaaftee jirtutti. Haalli kun haala dippiloomaasiin walgaarreffannaan itti heddumataa ture isa bara kuma lamaaf tokko haga kuma lamaaf torbaa gidduutti ta'e ture sanatti nu deebisaa ture kan jedhan. Dhiphinni amma Zimbaabuwee waliin mul'atu kun maddisaa embaasiin Ameerikaa Zimbaabuwee jiru hidhamuu gaazexeessaa beekamaa fi hoggansa mormitootaan qabatee sirrii akka hin ta'in dubbachuu isaatiini. Poolisiin gama isaatiin Riippoortarri tokkoo fi hoggansi paartii Tiraansfoorm Zimbaabuwee jedhamu kan hidhaman hiriira mormii jimaataa irratti hokkara leellisaa waan turaniifi jedha. Ameerikaan immoo hidhaan akkasii sun pireesii walabaa fi mirga dubbachuu ugguruudhaa ejjennoo jedhu qabdi. Deeggartoonni namoota lameenii immoo hidhamuun isaanii waan biraaf miti. Sababaadhuma malaammaltummaa mootummaa keessaa ifatti dubbataniifi jedhu. Poolisiin Zimbaabwee maqaa aktiivistoota poolitikaa kudha afurii ni barbaadamutti ifa godhee jira. Maaliin shakkamanii akka barbaadaman dubbachuu baatus. Paartii mormitoota Zimbaabwee MDC yookiin sochii jijjiirama dimookiraasiif jedhamuuf oduu himtuu kan ta'an Fajaayi Maheere tarreeffamuun maqaa namootaa sun gocha doorsisaatii jedhan.
We take the view that the publication of this wanted list is an attempt to stifle the attempt by citizens.
Maqaa namoota galmeen barbaadamuutti maxxansanii baasuu sana lammiiwwan Zimbaabuwee adoolessa soddomii tokko dhufu kana nagaan hiriiruuf jiran akka sagalee isaanii ukkaamsuutti fudhanna. Sana qofa miti akka doorsisaattis ni laalla. Uummati mirga heeraan laatameefitti fayyadamuu qabaa. sana akka hin fayyadamne dhorkuuf yaaluun heera cabsuurra darbee sirna konoleeffataa fi seera dhabeessadha. Deemsi sun lammiiwwan Zumbaabee kamiinuu dura dhaabbatamuu qabaa ture kan jedhan. Xumura torbee darbeettis ministiriittiin dhimma beeksisaa Zumbaabee Mooniikaa Mustaafungaawaa Yuunaayitid Isteets Zumbaabee jeequudhaa fi ajandaa hamaa qabdii jechuudhaan dubbatanii ture jecha isaanii sanaaf garuu ragaa qabatamaa dhiyeessuu baataniyyuu.
Haati warra pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Melaaniyaa Tiraamp bara kudhanii shaniitiin duratti nama hojii moodeelii hojjechaa ba'e. Dhalootaan nam biyya Sloveeniyaati eegi jaarsiisii pirezidaantii ta'e aga guddaa nama maatii jabeeffachaa siyaasa caalaa guddisuma ijoolleerra jirti kaaroolin pruiso itti nu erge tujbeen nutti giifti dureen yuunaayitid isteets malaaniyaa tiraamp yeroo mara innaa mul'atan ofitti amantaadhaan huccuu miidhagaa uffatanii achees ba'u biyya sloveeniyaatti kan guddatan kooluu galtuuf lammii uummata miliyoona lama qabu bakka ammayyuu hiriyoonni isaanii jiraatan lammii yuugoslaavii hiriyaan isaanii ijoollummaa mirjaanaa jalaankiik akkas jedhu
She was very positive. She liked reading books.
baay'ee nama gaarii turan kitaabota dubbisuu jaallatu huccuu diizaayinii gochuu jaallatu huccuuwwan moofaa haaressanii akka haaraatti hodhuu jedhan huccuu jaallachuun isaanii gara hojii isaanii jalqabaa gara yuunaayitid isteets akka dhufaniif sababaa ta'etti isaan geesse.
She's the first immigrant to be First Lady since Louisa, who was the wife of John Quincy Adams in the 19th century.
erga haadha warraa pirezidaantii yuunaayitid isteets kan jaarraa kudha salgaffaa joon kwiinsii adamsii as kooluugaltuu giifti duree yuunaayitid isteets ta'an isaan jalqabaati jedhan malaaniyaaf waggoota digdamii afur kan isaaniif hangafan doonaald kan wal argan bakka bashannanaa yookaan paartiitti yoo ta'u bara kuma lamaaf shan keessa wal fuudhan baaran tiraamp waggaataanu dhalate erga ilma joon f kennedy kan bara 1963 keessaa as ilma pirezidaantii umriin xiqqooti baaran President Trump waa'ee haadha warraa isaanii akkas jedhan.
She's an incredible mother. She loves her son Baron so
Isheen haadha warraa gaariidha. Ilma ishee Baroniin baay'ee jaallatti jedhan.
He's enjoying his school and his sports. He's a great athlete and I just want to have him um, out of the spotlight for now.
Mana barnootaa isaaf ispoortii ni jaallata, atleetii cimaadha. ammaaf uummatatti utuu hin bahin akka inni turuun fedha jedhan malaaniyaan ofii isaanii dhimmi irratti fuulleffatan yoo jiraate malee agas uummatatti achi as hin ba'an duulli dadammaqiinsaa kan ofii isaanii kan biibasti jedhamu kan nageenyaa fayyummaa ijoollee irratti fuulleffatu baatii adoolessaa keessa dubartoota qofaa ijoollee guddisan kanneen qubsuma namoota mana jireenyaan ala ta'an keessa jiraatanii laaqanaaf feere duulli biibasti itti dabaluudhaan miidiyaa hawaasaa irratti nama doorsisuus ni balaaleffata.
Today's technology provides people with a digital shield to hide behind.
Teeknooloojiin jabanaa namoonni haguuggii isaa jala dahatanii ituu of hin beeksisin bakka nama namaa yaaduuf itti gaafatama qabu fudhatanii ijoolleef ga'eessonni akka jajjabaatan ni godha yeroo tokko tokko immoo hamminnis ni hojjetama jedhan. Malaaniyaan kan abbaan warraan isaanii tiwiitarii irratti yeroo hedduu mormitoota isaanii jechaan dhaane ilaalchisee mul'inatti yaadan kennan. Shamarree dhimma qilleensa naannoo falmitu Gireetaa Tambargitti innaa isaan qoosan waajjirri isaanii ibsa baaseen giifti dureef pirezidaantiin akkuma namoonni gaa'ela qaban kabiroon godhan yeroo tokko tokko akka adda addaatti dubbachuun isaanii ifa galaadha. Yeroo itti ofii isaanii irratti fuulleffatamus jira. Innaa pirezidaanti Tiraamp filannoo injifatan Sloveniyaan kabaja isaaniif jecha innaa sirna hirbuu seenuu pirezidaantii huccuu isaan uffatan kan mul'isu siidaa ijaareef. Adoolessa afur kan waggaa kanaa. jechuun guyyaa walabummaa ameerikaa immoo kanneen yakka hojjetaniin siidaan sun ibidditti qabsiifame.
It is a daunting task. It's easier for first ladies of states who have played a similar role in a state.
Giifti duree hojii wal fakkaatu hojjetaa turanii fi hojiin kun salphaadha. Nama kana dura mootummaa keessaa qoodan qabaanneef garuu hojichi cimaadha jedhan. Melaniyaa Tiraamp amantiin isaanii kaatolikiidha. erga jaakliin keenedii as giifti duree amantii kaatolikii hordofan isaan duraati giifti duree ameerikaa isaan jalqabaa afaanota shan dubbachuu danda'ani.
It is my honor and great pleasure to stand here before you as the first lady of the United States.
Akka giifti duree Yuunaayitid Isteetsitti fuula keessan dura ennaan dhaabbadhu boonuuf gammachuu guddaan natti dhaga'ama jedhan. Waggoota harfan darban irra hedduu fuula kaameeraa duratti hin dhiyaatinuu malee xiinxaltoonni akka jedhanitti malaaniyaa tiraamp marsaatti dabalaaf giifti duree ta'uu akka fedhan dhiibbaa gochuuf dubbachuu jalqabu malu.
Qonna irraa qabne sanuma nagaa keessa nu bula sagantaa afaan Amaaraatti ta'an hin sooraalaa keeti.